muteze amatwi ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere muri kumwe nanjye vide niyo ngabo
iyo barimwo baravuga yuko umukuru w'igihugu nawe azorahira ukaza wumva nk'umuntu araje akubwiye ngo burya ngo nkawe ngo kutari waramutoye ngo ntazogutwara ngo wa nka wako
uwo ni impunzi y'umurundi yari amaze kuja bukuru bibe ahungiye mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya yamara imbere yaho reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye umushikiranganji wa mbere w'uburusiya murantunga ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov yamenyesheje ko perezida vladimir putin w'uburusiya ashobora kwemera kuganira na perezida wa amerika barack obama mu gihe yobisabwa ivyo vyoba mu gihe vladimir putin azoba aje mu nama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu onu itegekanijwe kubera i new york ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icenda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu munsi wa gatatu umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'igihugu c'uburusiya sergei lavrov yamenyesheje ko perezida putin azoba ari muri iyo nama ico kiganiro umushikiranganje yagitangiye mu ntara ya krime akarere k'igihugu ca ukraine uburusiya buheruka kwigarurira mu mwaka uheze igihugu c'uburusiya caciriye eston cove umunya estonia ajejwe iperereza imyaka cumi n'itanu mu munyororo yagirizwa gusuma urusaku umushingwamanza wiwe yabwiye abamenyeshamakuru ko sentare yo mu gisagara ca Peskov mu burengero bw'uburusiya yafashe iyo ngingo uno musi wa gatatu iyo sentare ikaba yasanze kove yagirwa no kuba yasumye urusaku kwinjiza ibigwanisho mu buryo utarekuriwe no kurenga ku mategeko agenga imbibe abategetsi b'igihugu c'uburusiya bamenyesha ko kove yinjiye ku butaka bw'ico gihugu mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imbere y'uko afatwa abategetsi b'igihugu ca Estonia bo bavuga ko Kove yanyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye akaba yinjijwe ku nguvu mu Burusiya abategetsi b'igihugu ca Estonia bavuga ko Kove yari katohoza igikorwa co kwinjiza ibigwanisho yagirwa n'abajejwe vyagirwa n'abajejwe iperereza b'Uburusiya abategetsi b'igihugu ca Estonia basavye ko arekugwa umuryango w'ubumwe bw'uburayi wateye akamu nkako umuryango w'ubumwe bw'uburayi uvuga ko inyuruzwa ryiwe rirenga ku mategeko mpuzamakungu umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Estonia Tavi Roivas yatangaje ko ifungwa rya Kove riciye kubiri n'amategeko kuva mu ntango radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC tubandanya kubashikiriza amakuru twabateguriye abagwanyi b'umugwi Islamic State baciye umutwe Khaled Assad yahoze ayoboye ibintu vyerekeye akaranga n'utugenegene mu gisagara ca Palmyra igisagara ca kera c'igihugu ca Syria gifise amatungo ndangamico azwi mu makungu igihe intagondwa z'umugwi Islamic State zafata ico gisagara haraheze amezi atari make umuyobozi w'ivyerekeye akaranga n'utugenegene muri ico gisagara muri iki gihe Mahmoun Abdul Karim avuga ko Khaled Assad afise imyaka mirongo ibiri no mirongo umunani n'ibiri muri iki gihe yishwe ejo kuwa kabiri yamaze imyaka mirongo itanu akingira ibisigarira by'inyubakwa zimaze imyaka ibihumbi bibiri zikingiwe n'ishyirahamwe rijejwe indero imico n'ubumenyi unesco ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya siriya rifise icyicaro mu gihugu cy'ubwongereza syrian observatory for human rights imenyesha ko assad yiciwe mu kibanza gikuru cyo mu gisagara cya palmira imbere y'abantu batari bake ifatwa ry'igisagara cya palmira n'abagwanyi b'umugwi islamic state mu kwezi kwa gatanu vyatumye haba ubwoba ku bintu vyerekeye akaranga n'utugenegene muri ico gisagara kubera abagwanyi b'umugwi Islamic State bazwi ko basambura ivyerekeye ibintu vyose ndangamico vyitezwe ko bashinga amateka mu gihugu c'ubudagi bemeza uno munsi kuwa gatatu ideni ry'imiliyaridi mirongo icenda na zitatu z'amadolari agenewe igihugu c'ubugiriki ingingo yofasha ubugiriki gushobora kuriha abanyamahanga amadeni aheraniye ku gihe ejo kuwa kane bitegekanijwe ko umushikiranganji ajejwe ikigega w'ubudagi atanga impamvu ku vyerekeye kwemeza iryo deni rigenewe ubugiriki mu vyo aza gushikiriza abashinga amateka uno munsi kuwa gatatu ubudagi nicyo gihugu gitanga igice kinini cy'amadeni agenewe kugarukira ubutunzi bw'igihugu c'ubugiriki vyitezwe ko inama nshingamateka y'ubudagi yemeza iyo ngingo abashingamateka mirongo itatu batandatu na batandatu ku bashinga amateka amajana atatu na cumi n'umwe berekanye ko bashobora guhitamwo kudashigikira iyo ngingo y'ukwemeza ideni rigenewe igihugu c'ubugiriki ubugiriki bukeneye amafaranga ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani igihe buzotegerezwa kuriha ideni ry'imiliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana atanu buheraniye ibanki nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ishyirahamwe rigezwe agateka ka muntu human rights watch ryanebaguye uno munsi wa gatatu itegeko rishasha ry'igihugu ca misiri rijejwe kurwanya iterabwoba mu kuvuga ko iryo tegeko rishobora kugeramira ukugarariza amategeko amwamwe kw'abanyagihugu perezida w'igihugu ca misiri abel fata el sisi yateye igikumukura iryo tegeko no uh, yariteko igikumu ku munsi w'imana mu biri munsi y'amezi abiri inyuma y'uko yemeje gukomeza imigambi igenewe kurwanya iterabwoba inyuma y'igitero ca bombe ku mugwa mukuru w'igihugu ca misiri kayiro cahitanye umushingwamanza kizigenza w'igihugu umushikirizamanza kizigenza w'igihugu murantunga zimwe mu ngingo z'iryo tegeko rishasha zirimwo igihano co gupfa ku gikorwa co gushiraho canke kuyobora umugwi w'iterabwoba gupfunga ubuzima bwose ku batanze amafaranga agenewe iterabwoba no gufungwa igihe kitari gito ku bakokejeje canke bateguye ibitero ishyirahamwe human rights watch imenyesha ko naho igihugu ca misiri gihanganye n'umugumuko ukomeye leta y'ico gihugu itogeramira uburenganzira ngenderwako radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho abadepite mirongo irindwi na bane bose bari bitabiriye inama nshingamateka yashashe yo kuri uyu wa gatatu bamaze gutora itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inama nshingamateka ku byerekeye guhindura ibwirizwa nshingiro ry'u rwanda ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na asumta kaboyi depite gahondogo atanazi yego depite gatabazi jean marie vianney yego aha hari mu muhango wo kwemeza ishyirwaho rya komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga nta n'umwe uvuyemo abadepite bose uko ari mirongo irindwi na bane bari bitabiriye inteko rusange batoye itegeko rishyiraho komisiyo ishinzwe kunganira inteko ishinga amategeko mu ivugururwa ry'itegeko nshinga cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe iha uburenganzira perezida paul kagame kongera kwiyamamaza iri tegeko riteganya gushyiraho abakomiseri barindwi abagize iyi komisiyo bazagengwa na sitati isanzwe igenga abakozi ba leta bazajya bahembwa n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite depite musabyimana samweri umwe mu bateguye uyu mushinga w'itegeko arasobanura uko iyi komisiyo izakorana n'umutwe w'abadepite ndetse n'uwa sena iyi komisiyo izashyirwaho n'itegeko ariko n'urwego rwunganira inteko ishinga amategeko imitwe yombi umutwe w'abadepite nk'uko mubizi abafite inshingano zo kuvugurura itegeko nshinga ni inama y'abaperezida aho rero inama y'abaperezida ishobora kwifashisha komisiyo nk'urwego tekinike ruriho ariko muri porosesisi y'itegeko itegeko nirigera muri sena ababifite mu nshingano ni komisiyo ya politiki komisiyo ya politiki ishobora kuba yakenera iriya komisiyo igiye gushyirwaho n'itegeko nanone komisiyo ishobora kuba nanone ishaka kugira ibindi bitekerezo ijya gutanga mu kunganira komisiyo ya sena muri iyo porosesisi yo kwiga itegeko niyo mikoranire urebye mu magambo makeya kuko ishinzwe kunganira imitwe yombi mu nzira yose cyangwa mu nzira zose itegeko rizigwamo abagize iyi komisiyo bazashyirwaho na perezida wa repubulika itegeko rishyiraho iyi komisiyo riyiha ububasha bwo kuba yahamagaza impuguke mu bakozi ba leta cyangwa abigenga mu gihe bakenewe nk'uko byasabwe n'abanyarwanda barenga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana arindwi bifuza ko itegeko nshinga ryavugururwa mu ngingo yaryo y'ijana na rimwe ikumira perezida wa repubulika kuba yakongera kwiyamamaza indi manda ibikorwa byose ngo abanyarwanda binjire muri kamarampaka birihutishwa nk'uko abadepite bagombye kuva mu kiruhuko cyabo bagatangira igihembwe kidasanzwe mu gihe kingana n'amezi atatu iyi komisiyo izaba yatanze raporo yayo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ibiharuro bitangwa n'ikambi y'impunzi z'abarundi ya gashora mu rwanda irerekana ko kuva mu mpera z'indwi iheze impunzi z'abarundi zihungira mu rwanda zasubiye kwiyongera benshi mu baganiye na mugenzi wacu eric bagira ubusa bari bamaze kuja bukuru bibe baza mu rwanda
nawe wicara aho ngaho uri ku masaha ya saa yine za mu gitondo muri bisi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr nemba ku mupaka w'u rwanda n'uburundi umukozi wa minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda arereka ibyicaro impunzi z'abarundi ngo bazijyane mu nkambi y'agateganyo y'agashura abahunga ni ingeri zose mu ntara ya kirundo benshi muri komine bugabira abafashe uwo mwanzuro baravuga ko baterwa ubwoba n'imbonerakure urubyiruko rw'ishyaka cndd fdd riri ku butegetsi mu burundi muri ibi bihe umukuru w'igihugu bwana pierre nkuru nziza yitegura kurahira hama icyo bita imbonerakure zidutera ubwoba ibindi ni uko bavuga ati perezida agipfa biba biheze nyine no kubakorera jenoside mbere dufate umva nyine ukuntu bimeze abantu nyine bitwa imbonerakure barashobora kuza bakaza nk'uku bagafata umuntu bamujanye umuntu ushobora kumenya niyo bamujanye nawe wabiraba ugaca uvuga ati nanjye ejo kuzoba nk'uku nyine tureka ngaha nanjye mbe ndahavuye amatora yarabaye ariko urabona iyo barimo baravuga yuko umukuru w'igihugu nawe azorahira ukaza wumva nk'umuntu araje akubwiye ngo burya ngo nkawe ngo kutari waramutoye ngo ntazi gutwara ngo wanka wako wewe wamubaza ati none ubizi gute yuko nta mutoya ngo twe turabizi ngo kandi ngo cyaratuvunye ngo burya rero ngo nta nuko kugumwa dufise cyo usanga nyene ari ibintu bigoye ku bahunze batambukiye ku mupaka w'u rwanda n'uburundi nemba bavuga ko guturuka iwabo nabyo bitoroshye kuko ngo ba nyiri ibinyabiziga nabo babambutsa mu bwiru bukomeye nk'ubu dufate kugira ngo tuve mu rugo tuze twakoresheje nyine imitwe ikomeye uzi kubyuka saa sita y'ijoro uri umuntu w'umugore ufise umwana mu kwemerera kubyuka saa sita kugira ngo ubone iki ubone ko ucungura amagara imodoka nayo kwaba nyine nko kugira ngo yiyibe umushoferi akuzanye bazi ko uhunze ntaba yayagabuye kuko babimenye ko ari we yakuzanye ntiyosubira gukandagira muri komini abakomoka mu ntara ya kirundo bakorera ku mupaka w'u rwanda n'uburundi mu mirimo yo gufasha abagenzi kwambuka bavuga ko iwabo mu kirundo muri iyi minsi byo guhunga ngo ntibyari biherutse ahubwo ngo abo mu zindi ntara nka za bujumbura nibo bakunze kubasaba ubufasha bwo kubambutsa umusaza wari upakiye imitwaro y'umugore ku igare yatubwiye bimwe bagenzi babo bakunze kubagaragariza nk'impamvu zo kuba bongeye guhunga tubabaza bakavuga ko mu ngo zabo babatera bakavuga ko ipolisi kirwanira abantu bafite amagenade bafite inkoho babagwanya kugira barwanyije rero nabo bagahita bavuga ati turiko turivuna bavuga ko batereye abo rero kikikiza ingabo zayo aho muri ayo makaritsiye abantu rero bigatuma baca bahunga ari benshi kubera ubwoba bwinshi tuvuye ku mupaka w'u rwanda n'uburundi twakomereje mu nkambi y'agateganyo y'agashora yakira impunzi z'abarundi imirimo yo kwimura abahamaze iminsi babajyana mu nkambi y'amahama yaririmbanije abahamaze iminsi mike bari ku mirongo bibaruza ngo bamenyekane nk'impunzi babona ibibagenerwa bamwe mu mpunzi z'abarundi bageze mu nkambi y'agashora kuri uyu wa kabiri batubwiye icyabateye guhambira bava mu byabo twari gusigara mu karere urabona nk'abantu benshi bari bagiye nk'umuhano usigaye uri umwe ntawe ufise agusanga wumva wagumayo wahonda yuko nyene twumva ko mwumva bacyaha abandi ngo niba baramukiwe ngo bazorunywesha inda uruzi abantu rero barahahamuka urumva uwo gukanga gutyo nawe uca uhahamuka ni bande babivuga imbonera kure ntazi yindi umutekano muke w'imbonerakure zidutera ubwoba zikatubwira ko hagize bajya abajenerali baza barapfa ngo nka perezida ngo arinze agira icyaba ngo baca batwica babitubwira tugaca tugira ubwoba rero kubera twumva abajenerali baguma bapfa tukagira ubwoba nyine yuko buhava nawe agira icyaba natwe bakava batugirira nabi nta kindi nta kindi hari igihe mugabo bitora bakagumuka inkotanyi zabateye bakaducako bafise ibi- ibigwanisho byinshi nk'imiheto bakaducako n'amacumu n'ibipanga ngo barahunze nawe ngo inkotanyi zabateye tugaca tugira ubwoba natwe bigatuma tuza imibare ya minisiteri yita ku mpunzi mu rwanda mu nkambi ya gashora icumbikiye abarundi igaragaza ko impunzi z'abarundi zongeye kwiyongera kuva mu mpera z'icyumweru gishize inkambi ya gashorera barura abarundi bamaze guhunga basaga magana atatu mirongo itanu bahunze kuri uyu wa gatatu batarimo mu gihe mu minsi yabanje ngo bashoboraga no kwakira batagera kuri makumyabiri ku munsi uretse kuba bavuga ko baterwa ubwoba nta n'umwe ku giti cye babwiye ijwi rya amerika ko hari imbonerakure yamuhohoteye uku guhunga ni gukomeza gutya bishobora gukora mu nkokora umugambi w'abari bacumbitse mu miryango no mu mijyi bamye batahuka ku bushake mu minsi yashize inkambi y'agateganyo ya gashora yakiriza impunzi irabarura ibihumbi cumi na kimwe barimo bitatu bibaruje nk'impunzi bakajya kwicumbikishiriza mu miryango ariko abagira ubusa ijwi rya amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho mu gisagara cya ngozi mu makartiye atari make hibonekeza ubukene bw'amazi asanzwe atangwa n'ishyirahamwe rya leta jidezo abarongoye igisata cy'iryo shyirahamwe ngozi akaba atamuco batanze eh, kuri iv- iryo kena ry'amazi ni inkuru twateguriwe na jean bosco ndarurinze
amazi ni nk'inzahabu mu makaritsiye amwe amwe y'igisagara ca ngozi igisagara gisanzwe gikoresha amazi atangwa n'ishyirahamwe rya leta rigidezo ubu umukozi wo mu nzu akora akazi ko guteka twahuriye muri karitsiye rubuye avuye kuvoma mu mwonga w'ahitwa kimanga ku isoko kama avuga ko kujayo ukongera ukavayo bivuna ndetse bikanabateranya n'abakoresha rimwe na rimwe Eh, twe nta mazi dufise ibombo yarumye n'amazi yigaratsa ivyo bimaze igihe kingana gute ibi biramaze igihe kitari gitoya aza hamwe hamwe hari mu bice by'iyo hirya ayo mazi yo mu mabombo mwakoresha yari amazi ava hehe ni amazi ava muri regidezo ingorane twe tubwira urumva tura- twavunika cyane tuza kuyarondera mu myonga nyene tukahabonera imvune nyinshi ingorane nyene irahari kubera umwanda uca utubana mwinshi kubera amazi tutayaronka neza Nta- nta gihe bigere bishika mugapfa amazi Iya amazi nyene turayapfa nk'umwabu byagutumye kumwonga ukabura amazi yoga uca gushwanira cyane abakorera mu byo kudandaza imfungurwa bavuga ko akunguko ari gake kubera amazi yaduze igiciro Eh, ikibazo cy'amazi kirahari nyine nk'izindi karatiye nyine cyane rwose mbere kubera ko twebwe nk'aho duherereye usanga kenshi nk'ibombo tuba tuvoma ko rishobora kumara n'indwi ritazanye amazi Oh, ingaruka ziboneka ni ikibazo gusa ki- kihaba cyo ku- cyo kuyarondera iyo aba ari kubera aba ari kure ugasanga umuntu ariko arakoresha umukozi umukozi akamusha amahera menshi hama n'iyo bido y'amazi yashika ugasanga bayishikanye ku mahera arenga nk'amajana atanu canke amajana atanu nyene ubundi icyo ababa mu makaritiye mu gisagara ca ngozi akena amazi kenshi badatahura nuko niyo hageze ko babarihisha basanga atacagabanutse ku mafagitire nubwo baba bamaze igihe batabona amazi bikaba ndetse no ku matara nk'uko babivuga nta gihinduka kubera ko mbere hari igihe usanga ukwezi guheze amazi yarabuze cyane kenshi canke amatara mugabo ugasanga bazanye fagitire ndende kurusha n'aho amatara n'amazi byari bihari hari igihe usanga nyene amatara yarabuze kenshi mugabo ugasanga bazanye fagitire ndende itandukanye n'izo bahora bazana tutabuze amatara canke ugasanga fagitire y'amazi ije ari ndende twarabuze ama- amazi kenshi muri iyo muri uko kwezi canke ugasa- ugaca usanga bazanye fagitire niniya cane kandi icyo gihe amazi yarabuze cane canke amatara murabaza muri regidetso mubajije babwira ngo iki oya jewe aho mperereye jewe ku ruhande rw'iwanje si- sindigera mbaza icyo kibazo muri regidezo mugabo kenshi usanze muri rusange usanga ahantu hose bidoga kuri iyo fagitire za regidezo kuri iyo myidogo y'abo banyagisagara ca ngozi ku ikena ry'amazi twegereye utwara regidezo igisagara cy'intara ya ngozi aca atumenyesha ko atarekuriwe gutanga amakuru niko kuturungika kuwumurongoye mu karere k'uburaruko uwo nawe yadusubije kuri umwe wa mbere atubwira ko amuhaye uruhusha bwo kuvuga yamara tumusubiye ko aca atubwira ko yatubwiye ibidashoboka twongeye kandi gusubira kurondera kuri telefone ubutwara regidezo mu mu karere k'uburaru iyo yari ari i bujumbura aca atubwira ko agiye kuturonderera telefone z'umuyobozi w'amazi muri regidezo ku rwego rw'igihugu ariko dusubiye kumwakura kugira ngo azituronse akaba atongeye kwitaba telefone yacu ingozi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco mu burundi kandi hari ikiziga cy'uwitwa diodone ni buri munsi catowe muri zone marambya mu muryango wo muhisi bavuga ko kuva ku itariki cumi n'imwe uwo muntu bari bamubuze yamara amakuru baronse aho yahonyoje ikirenge ubwa mbere avuga ko diodone eh, ntibura umunsi yafashwe n'abapolisi benshi bari mu modoka eh, zibiri bayobowe eh, n'ubusanzwe atwara iperereza hagati mu gihugu mu rwego rw'iperereza bavuga ko uwo muntu atigeze afungirwa muri urwo rwego mu mugwi wigenga ujejwe iby'agateka kazina muntu baremeza ko umuryango wa ntiburumunsi wari wabituye uwo muntu agafatwa agafatwa agifatwa ariko babajije mu iperereza bababwiye ko ivyo bintu ataco babiziko ni inkuru ya tabita mukamusoni
nk'uko twabibwiwe n'umupfasoni wiwe yavuye muhira mu masaha za saa sita itariki cumi n'imwe z'ukwezi k'umunani ari ku munsi wa kabiri w'indwi yahera avuga ko yitavye telefone y'umuntu amuhamagaye ngo bahurire mu gisagara hagati sansavire hanyuma kuva uwo mwanya aramurindira ko agaruka arahebura uwo ni metre jean claude ntibura umunsi ni umuvukanyi wa diodone ntibura umunsi yari yatoye ikiziga kugira bamenye uwabo bamubonye ikiziga kumbonesha kure y'igihugu aho bavuga ko batamenye bene uwo muntu niho rero bukeye twaja kurondeza tuja kurondera aho yoba ari duhereye mu busho turaja muri documentation aho basanzwe bakunda gufungira abantu turabura turagenda mu biro muri besere bafungira naho nyine turabura turagenda muri peji polisi judiciaire turabura kwijabe turiko turarondera gutyo twahura n'abantu baratubwira bati yamara hariho umuntu yari yahagaritswe aha muri centre ville munsi ya miteke muri snack muri resto bar ahantu bita sheka yuku niko bakunda kuhita hanyuma turagenda kuraba aho hantu turabaza abantu bahari niho batubwira ati ejo igihe cy'amasaha isaha umunani ni ukuvuga umunsi wa kabiri itariki cumi n'imwe z'ukwezi k'umunani ati haraje imodoka z'igipolisi zuzuye b'abapolisi benshi mbere harimo n'abapolisi bambaye impuzu zisanzwe mugabo bagiye kumenyekana ko ari abapolisi bagiye gufata uwo muntu ejo nk'abandi bose twagiye twumva berekanye ikiziga kuri televiziyo nasiyonari hanyuma turabaza abantu baratubwira icyo kizigo ko cyari cyambaye baratubwira nuko baragerageza kuvuga nuko yareha niho twaca dusanga rero uwo muntu ari wa wundi wacu metre jean claude avuga ko umuvukanyi wabo yafashwe n'abapolisi benshi bari barongowe n'uwitwa bertin gahungu ajejwe iperereza ryo hagati mu gihugu ntibishoboka ko hoza nk'abapolisi bashika mirongo ibiri banarenga hanyuma bikaba saa munani mu gisagara hagati ahantu nk'inyuma y'isoko nk'ahajya hasanzwe hari pozisiyo z'abapolisi haruguru hari miteke hari abapolisi hepfo hari interbank hari abapolisi ikindi nacyo ni uko abantu twasanze bashoboye kutubwira amazina amwe y'abantu baratubwira bati komiseri bertin gahungu yaravuye mu modoka abwira abo bapolisi baje kumufata ati uyu muntu akiruka mu murase kuko n'umusoda ibyo yabivugira hejuru mu muryango w'uwo muhisi bamaze kubona diodone adatashe baragiye kurondeza ariko ntaco bashitse ko mbere barituye n'umugwi cndh bongera bitura parike nkuru y'igihugu mu mugwi cndh baremera ko abo bantu babituye ariko ntibashoboye gukora ku buryo uwo muntu aticwa jean batiste baribonekeza arongoye umugwi cndh avuga ko atawo mugwi wimiriwe gushika naho batashoboye gufasha kugira ngo uwo muntu ntiyicwe ati twaragiye mu iperereza bavuga ko uwo muntu atawe bafashe ibijyanye na diodone ntibura umunsi twarabimenye Eh, twabimenye umunsi biba cnd yarashize mu iperereza irabaza hanyuma eh, amakuru twashoboye kuronka ni abarongoye iperereza ntibashoboye kutwemerera yuko aribo bafashe uwo muntu ni ukuvuga rero gushika ubu nta bimenyetso dufise bidukundira kwemeza yuko yafashwe n'abantu bo mu iperereza narondeye bertin gahungu yagirizwa kuba yarahagaritse uwo muntu nk'uko abantu babibonye babivuga ariko telefone yiwe yarizimije mu gipolisi nabo batumenyesheje ko niba abapolisi bafashe igihe done ntibura umunsi imbere y'uko yicwa bari kumwe n'utwara iperereza ryo hagati mu gihugu ivyo bibarizwa mu iperereza nabajije telesfo bigira imana atwara igisata co kumenyesha amakuru mu rwego rw'iperereza yamenyesheje ko umuntu azwi ku izina rya Dieudonne ntibura umunsi dosiye yiwe atayo bigeze babona muri urwo rwego umuryango wa ntibura umunsi uvuga ko vyose birimwe amahinyu kuko n'ikiziga basanze camaze guhambwa ariko baronse uruhusha mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwo kumuhambana iteka ibujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc imbere y'uko turangiza amakuru twari tubafitiye yo muri iki gihe dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru atandukanye yo hirya no hino ku isi twabashikirije twabwiye ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov yamenyesheje ko perezida vladimir putin w'uburusiya ashobora kwemera kuganira na perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama mu gihe yobisabwa ivyo vyoba mu gihe vladimir putin azoba aje mu nama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu itegekanijwe kubera i new york ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'icenda mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'uburusiya sergei lavrov yemeje ko perezida putin azoba ari muri iyo nama ico kiganiro uwo mushikiranganji yagitangiye mu ntara ya Crimea akarere igihugu eh, akarere ko muri Ukraine Urusiya buheruka kwigarurira mu mwaka uheze kwindi nkuru twabwiye ko igihugu cy'Uburusiya caciriye Eston Kove umunya Estonia ajejwe iperereza imyaka 15 mu munyororo yagirizwa gusuma urusaku umushingwamanza wiwe yabwiye abamenyeshamakuru ko sentare mu gisagara ca Peskov mu burengero bw'Uburusiya yafashe iyo ngingo n'umunsi wa gatatu iyo sentare ikaba yasanze kove yagigwa no kuba yasumye urusaku kwinjiza ibigwanisho mu buryo butarekuriwe n'amategeko no kurenga ku mategeko agenga imbibe abategetsi b'igihugu cy'uburusiya bamenyesha ko kove yinjije ku butaka bw'icyo gihugu yinjiye ku butaka bw'icyo gihugu mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane imbere y'uko afatwa abategetsi b'igihugu cya Estonia bo bavuga ko Kove yanyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye akaba yinjijwe ku nguvu mu gihugu cy'Uburusiya kuri ni nkuru twabwiye ko abagwanyi b'umugwi Islamic State baciye umutwe Khaled Assad yahoze ayoboye ibintu vyerekeye akaranga akaranga n'utugenegene mu gisagara ca Palmyra igisagara ca kera mu gihugu ca Syria gifisha amatungo ndangamico azwi mu makungu igihe intagondwa z'umugwi Islamic State zafata ico gisagara haraheze amezi atari make umuyobozi w'ivyerekeye akaranga n'utugenegene muri ico gisagara muri iki gihe Mamun Abdul Karim avuga ko Khaled Assad yarafise imyaka 82 muri iki gihe igihe yicwa yishwe ku munsi wa kabiri yamaze imyaka 50 akingira ibisigarira vy'inyubakwa zimaze imyaka ibihumbi bibiri zikingiwe n'ishirahamwe rijejwe indero imico n'ubumenyi UNESCO ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu mu gihugu cya Syria rifise icicaro mu Bwongereza Syrian Observatory for Human Rights rimenyesha ko Assad yiciwe mu kibanza gikuru cyo mu gisagara cya Palmyra imbere y'abantu batari bake iyindi nkuru twababwiye ko vyitezwe ko abashinga amateka mu gihugu cy'Ubudagi bemeza uno munsi wa gatatu ideni ry'imiliyaridi mirongo icenda na zitanu z'amadolari agenewe igihugu cy'ubugiriki ingingo yofasha ubugiriki gushobora kuriha abanyamahanga iheraniye amadeni mu gihe ku gihe ejo kuwa kane inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twabashikirije aha niho bigarukiye byo kuri iyi saha mwari kumwe nanje fide niyo ngabo tubifurije mwese kugira umunsi mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the voice of America. The following program.